iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye ederwema mu kanya ibiganiro byacu birahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma tuze gukurikira ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri zuzuye zo mu gitondo turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi
Eh, mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federica nkurikije agiye kubashikiriza amakuru y'incamake y'amakuru twateguriye mu gihugu cya uganda abanyagihugu bazokwitaba amatora ku munsi wa kane abatetsi bo mu gihugu cya sudani yo mu manuko bateye akamo uwahoze yari vice perezida akamusaba kubahiriza amasezerano y'amahoro umucamanza wa sentare nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika antonin scalia yaraye itavye umuremyi idonido y'amakuru mu gihugu cya uganda abanyagihugu baza kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abashingamateka hamwe n'amatora y'abategetsi bo ku mitumba ku munsi wa kane azoba abaye amatora agira gatatu akoreshejwe mu gihugu cyose kuvaho icyo gihugu gifatiye inzira ya demokarasi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu perezida yoweri museveni hamwe n'umugambwe wiwe nrm yaratsinze amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu hamwe n'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe afite amajwi menshi icyo gihe abantu bihuriza ibintu n'ibindi bavuze ko ayo matora yari yabayemo amahinyu menshi kandi ko n'abakuru b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi bari batewe ubwoba perezida yoweri museveni afite imyaka mirongo irindwi n'umwe atwara igihugu cya uganda kuva afashe ubutegetsi muri kudeta mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na gatandatu abanyapolitike bakomeye bazohiganwa nawe muri ayo ma- muri uyu mwaka n'umunyapolitike abimazemo igihe kirekire kiza basige hamwe na amama mbabazi yahoze ari umushikiranganji wa mbere mu kiringo cabo co kwiyamamaza abapolisi barashwiragije akatari gake abantu bariko barabumviriza mu bibazo bishikirizwa muri iki gihe harimwo ikibazo c'ubushomeri bw'abaye ndanse ruswa hamwe n'ibiturire hamwe n'uruhara ry'igihugu ca uganda ifise mu makungu mu mpari zo mu nshuro ya mbere za politike zabaye abategetsi bariko barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu gihugu c'ubuganda baragize impari ku vyerekeye niba igihugu ca uganda gikwiye kubandanya kurungika inteko mu bihugu biri mu ngwano nko mu gihugu ca somaliya bongera baraharira ku vyerekeye niba igihugu ca uganda gikwiye kuva muri sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye igenwa rya Rick Mashar mu kibanza ca vice perezida wa mbere w'igihugu ca Sudani yo mu manuko rirekana icemezo perezida Salva Kiir yafashe co gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yaterewe ko gikumu mu gihugu ca Ethiopia amasezerano afite umugambi wo kurangiza ingwano yo muri ico gihugu gishasha nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire Bamaba Marial Benjamin yabivuze mu itangazo ryahawe abamenyesha amakuru ku munsi wa gatanu umushirantahe kire yarasavye umushirantahe mashar gushika mu gisara ca juba ku munsi wa gatanu mu ndwi iza kugira ngo arahire muri ayo mabanga mashasha maze hace hatunganywa leta y'ubumwe nk'uko ayo masezerano abivuga yamara bisa n'uko mashar hamwe n'abafasha biwe badashobora gusubira ku murwa mukuru juba nk'uko kire abimusaba ikinyamakuru cyitwa sudan tribune catangaje amakuru avuga ko cahawe n'umuvugizi wa mashar james eh, catdet eh, dak avuga ko mashar adashobora gutahuka mu gisagara ca juba hatabanje gufatwa ingingo z'umutekano ziri muri ayo masezerano zivuga ko abasirikare bazobanza kuvanwa mu gisagara ca juba yamara umushikiranje yajejwe imigenderanire benjamin avuga ko mashar hamwe n'abantu biwe badakwiye kuvuga kwigenwa kwigenwa ryiwe mu kibanza cya vice perezida wa mbere yihutishijwe benjamin yavuze ko bikenewe cyane ko vice perezida wa mbere ashikira amabanga yiwe kandi ko atahuka mu gisagara cya juba kugira ngo arahire muri ayo mabanga mashasha nk'uko byasezeranywe avuga ko ivyo bizoca bituma hashingwa leta y'ubumwe maze igihugu kigasubira mu nzira y'amahoro avuga kandi ko ibintu bishobora kwihuta mu gihe mashar yorungika abasirikare biwe bakaja guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare nk'uko amasezerano y'amahoro abivuga umwe mu bacamanza bakuru ba leta y'amerika icenda antonin scalia yari amaze imyaka myinshi muri ayo mabanga kurusha abandi yaraye itavye umuremyi scalia yasandavye igihe yari aryamye ari mu kibanza cyo kuruhukiramwo kiri mu manuko bushira burengero bw'intara Texas citwa Chibalo Creek Ranch umushikantasi Galia yari afite imyaka mirongo irindwi n'icenda yarazwi nk'umukonservateri akomeye yagenywe na perezida Ronald Reagan muri ayo mabanga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu perezida Obama yamaze kurungika ubutumwa bwo guhoza umuryango wa Scalia
arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nk'uko twatangiye tubivuga muri studio ndi nicole muziranenge hamwe na mugenzi wanjye crispe mizero naho roje nigena nk'uko bisanzwe ahagarariye iki kiganiro tubibutse ko iki kiganiro mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu n'isaa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo kigasubiramo isaa kumi n'imwe n'iminota itanu za nimugoroba abatabashije kugikurikira babigenza gute nicole bakwegera indangururamajwi zabo ku wa kane no ku wa gatandatu ku isaha isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro cyatambutse ubushize twaganiriye ku itorero ry'igihugu nk'ishuri ryigisha ndetse rikimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda nicole abakunzi bacu twabategura iki muri iki kiganiro kuri uyu munsi wa none turaganira ku buharike nk'urufunguzo rw'amarembo y'ubukene n'amakimbirane mu muryango turumva ibitekerezo bitandukanye abantu bafite ku guharika turagaruka no ku muryango ibi byabayeho kugeza no ku munsi wa none bakaba bakibibayemo uyu ni umutware muri iyo miryango ubu nsa n'umugabo ufite umugore umwe kuko wa mbere n'ubundi iyo navuga ngo ngiye guharika yarampunga akajya kurara mu gasozi ikinamico nyiramubande nayo iraza kudufasha kuryoherwa n'iki kiganiro uriya muhungu yitonda sesoro urumva umuntu yaba amuhemukira amuziza iki urugero umubi ni se amaraso ari muri sare no mu mwana we
inshuti bakunzi mudahwema gukurikira iki kiganiro reka mbibutse uburyo mushobora kutwunganira muri iki kiganiro ubandika ubutumwa bugufi aho bwandikirwa muri telefone yawe ubundi ukohereza kuri nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri umunani kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri mirongo itatu na kabiri You can call me, call me, call me, call me by my name. You can call me, call me, call me, call me by my name. And you can call me baby, I will call you baby boo. Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda, nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM.
mu gutangira ikiganiro ndabona mugenzi wacu shyaka maurice amaze kwegeranya ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse ubushize reka tumuhe akanya maze abatunyuriremo ntimujye kure turarambura ikiganiro nyuma y'ubu butumwa ikaze maurice ubwo butumwa budusangize urakoze cyane kumpa ikaze muri uyu mwanya bitekereza abakunzi bacu baba batwandikiye tudatinze rero ibitekerezo by'abakunzi bacu bibimburiwe n'ubutumwa bwa etn umukunzi wacu kuva ikiganiro ejo gitangiye ati nibyo koko itorero ni ingirakamaro kuko ibyo urubyiruko rutozwa rubishyira mu bikorwa binyuze mu rugerero bakora iyo barisoje naho Uwiringiyimana jean claude urirongi wo mu karere ka muhanga ati itorero rifasha urubyiruko kumenya neza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ndetse n'uruhererekane rw'amateka y'igihugu ubutumwa bw'abatwandikiye tubukomereje ku bwa werarise ndayisenga urihuye ati mbona itorero ryigisha urubyiruko kubana mu mahoro ndetse no kumenya neza agaciro k'ikiremwamuntu niyo nkuru jean batiste uri mu karere ka nyabihu ati abanyeshuri iyo bavuye mu itorero ry'igihugu bigisha abaturage ndetse bakanabafasha kwikura mu bukene babubakira uturima tw'igikoni ndetse n'ibindi samuel urika nyinya wagaruka kuri nyiramubande ati gakuru na mbegeti niberure bavuge ko urwo rumogi ruhari kuko bizatuma ukuri kugaragara mazuru bahakabihanirwa akaryoshye nigahora mu itama rero reka ibitekerezo by'abatwandikiye uyu munsi tubihinira aha ariko twongere kwibutsa n'abakobwa ko nabo batwohereza ibitekerezo byabo dore ko tubafitiye n'ibihembo turabashimiye kuba mwabanye natwe naho utaha mu mwanya nk'uyu
dutangiye ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika muri studio ndacyari nicole muziranenge mfatanyije na mugenzi wanjye crispin mizero roje niyigena niwe uhagarariye iki kiganiro tugiye kuganira ku buharike nk'urufunguzo rw'amarembo y'ubukene n'amakimbirane mu muryango ubusanzwe ubuharike ni igihe habayeho kubangikanya cyangwa se bikitwa gucana inyuma hagati y'abashakanye byemewe n'amategeko twabyita nko kongera gushaka bwa kabiri cyangwa ubwa gatatu n'izindi nshuro ariko byose mu nzira zitazwi n'amategeko aho byagiye bikunda kuboneka mu gihugu usanga haragiye hafatwa ingamba zitandukanye zo kubikumira aha twavuga nko gucibwa amafaranga gushyirwa ku karubanda ndetse n'ibindi ibi bigakunda gukorwa cyane cyane mu cyumweru cyahariwe kurwanya akarengane kuri mikoro ya aliyate tagwiza i rubavu ndetse no mu mujyi wa kigali urubyiruko rwamubwiye ibyo rutekereza ku guharika
ntekereza ko impamvu itera ubuharike akenshi bituruka ku irari ry'umugabo impamvu- n'impamvu ya kabiri bikaba bishobora guterwa n'uko umugore ashobora kuba atakubaha bikagutera kujya mu bandi buriya rero ubuharike ni ingeso abagabo baba bafite yo gukunda Eh, abagore ubuharike benshi bushobora kuba bwiza bitewe n'impamvu impamvu ya mbere hari igihe umugore aba atabyara bikaba ngombwa ko umugabo ashaka undi mugore ku ruhande mu ibanga cyangwa se bizwi kugira ngo azabashe kubyarana nawe mu gihe wa wundi adafite urubyaro hari n'igihe bishobora guterwa n'indi mpamvu wenda ari nk'ingeso umugabo yifitiye akaba yazana uwo mugore akajyamo akajyamo nyine bakora gahunda zabo undi mugore ntabimenye bikaba nabwo yaba ari impamvu mbi
mbona kenshi impamvu habaho ubuharike bu- bukomoka ku badamu umudamu agasuzugura umugabo umudamu akajya gushaka abandi bagabo hanze agasiga umugabo we nta n'icyo bari gupfa noneho akagenda gushakisha mu bandi bagabo kandi aho ngaho yagiye hanze akazana ingaruka mu rugo rwe hari ubwo agenda gutyo akazana sida mu rugo iyo sida ikazagira ingaruka ku bana ya- eh, bari mu rugo ikagira n'ingaruka ku mugabo nawe ubwe ikamugiraho ingaruka ubuharike buterwa n'irari ry'umuntu kutanyurwa n'uwo washatse ikindi cyatera ubuharike ni ukutumvikana hagati y'abashakanye ubundi impamvu itera ubuharike bituruka ku bantu babiri bombi bya mbere ni uko umugabo ati umugore bitewe n'u- n'i- n'irari ryo hanze kubera ibyo bararikiye babonye abagore beza cyangwa babonye ibyo bata- batajya babona mu ngo zabo ikindi navuga ku ruhande rw'abagore abagabo benshi ubundi bakunda isuku kandi umugabo akunda icyubahiro umugore ashobora kuba amusuzugura umugore ashobora kuba nta suku agira mu rugo umugore ashobora kuba atita ku bana abyaye ashobora no kuba atakira umugabo ku gihe nk'uko bi- biteganyijwe izo mpamvu zose zishobora gutuma umugabo aturuka
niko ubona ahari impamvu n'imwe yatuma ubuharike bubaho biragatsindwa kuko iyo ngaruka zije zibangamira abana nyamara nta ruhare na ruto babigizemo wowe wakwemera guharika cyangwa uharika umukunzi wawe
reka ngusubize nkoresheje amagambo y'iyi ndirimbo ubwo urumva guharikana ntibyabaho ahantu hari urukundo nk'uyu muhanzi aririmbye birumvikana njye ndumva hari urukundo nyarwo ibi bintu byo guharikana bitakagombye kuba bibaho mwe mwese mudukurikiye ese guharika cyangwa guharikwa mubitekerezaho iki mudusangize ibitekerezo byanyu
mu gihe hari abumva ko ibi bitabaho reka dukomereze mu karere ka rutsiro umurenge wa boneza aho mugenzi wacu hitimana david yaganiriye n'umwe mu miryango ubanye muri ubu buryo bw'ubuharike bamubwiye byinshi ku mibereho yabo ya buri munsi ni mu nkuru ikurikira ntabwo nabyakiriye neza kuko mu gushaka kwe abagore yabashatse avuga ngo ari ku mpima akarere ka rutsiro ho mu ntara y'uburengerazuba ni kamwe mu twegereye ikiyaga cya kivu aho usanga abaturage baba bakunda guhahirana n'abatuye akarere ka rubavu bahana imbibi bakoresheje inzira yo mu mazi bifashishije ubwato bwa moteri aha ndi mu kiyaga cya kivu hagati ndi kumwe n'abagenzi nerekeje nko mu birometero mirongo itatu uvuye mu mujyi wa rubavu ubundi ubusanzwe mu mategeko y'u rwanda avuga ko umugabo yemerewe gushaka umugore umwe binyuze mu mategeko nyamara kugeza ubu hari bamwe na bamwe mu bagabo usanga bafite ingo zirenze rumwe uyu ni umudamu utarashatse ko amazina yatangazwa aratubwira uko kuri we yabyakiriye kumva ko umugabo we yamuharitse ngewe numva ikibazo kibinteye kuko nageze impugamizi akimara kuza ntabwo twabanye neza yaraje yumva yuko ngewe ntari umugore kandi ndi umugore w'isezerano umugabo wacu yakundwakaje umugore mutoya tumaze kuganira n'uyu mudamu twazamutse nka metero magana arindwi ahatuye nyirabunani valeri akaba ari na mukeba w'uyu mudamu ndetse akaba ari nawe mugore muto afite abana babiri b'abahungu arakomeza atubwira ingaruka ahura nazo mu buzima bwa buri munsi dore ko yinjiye muri uru rugo asanga umugabo we afite undi mugore ingaruka nagize ni uko yagiye nyine akajya agenda akusanya abari mu mudugudu ntuyemo akabanteza nta muntu nasabaga amazi uyu mwana yari mutoya nta muntu namusigiraga ngo wenda navuga ngo umwana asigara ahangaha njye kuvoma amazi nere kuvunika narafataga uyu mwana nawe uno ngacigatira umwe nkamushyira ku gatuza undi nkamushyira hejuru ijerekani rikajya mu mugongo nkaza nkagera mu rugo mu kuganira n'aba badamu bombi n'agahinda kenshi ntibatinya kukubwira ingaruka bahura nazo nk'ubukene bitewe n'ubuharike tumeranye nabi cyane umugabo yaramunsuzuguje bikomeye ku buryo iyo duhuye twumva twarwana kandi umugabo wacu ntacyo abivugaho ubukene buraza mbese ukabona guhaha na bya bindi yagiye gukorera naza afite wenda nka nk'inote y'igihumbi yakoreye iyo yagiye araza nahereza umugore wa mukuru magana atanu arashyira amaboko hejuru tayama aya ngaya magana atanu ngewe umugore wihaye aya magana atanu uri kuyampa ngo gamari butera ni umutware w'izo ngo zombi uko ari ebyiri tumusanze mu rugo rw'umugore mutoya aho yari yicaye ku ntebe bakunze kwita sheze mu kumuganiriza aratubwira byinshi mu kuba yarafashe icyemezo cyo guharika umugore we mukuru dore ko ari nawe mugore w'isezerano ese butera wowe kuki wahisemo gushaka undi mugore wa kabiri ndi gushaka umugore wa kabiri nabitewe n'ibibazo nagendaga njyana n'uwa mbere ese kugeza saa hizi ni gute ubasha kumenya izo ngo ze- zombi uko ari ebyiri ari urutoya ari n'urukuru yose nsa naho ntayamenya kuko urwo rutoya mbamo urwo ntacyo mbona ndumare kuko n'ubundi ntacyo rwari rwageraho ni nk'uburyo bwo kujya gukarata nabona icyo kurya cy'uwo munsi nkaza tukarya Eh, aho namushakiye ni uko habaho ibintu by'intambara uwo mukuru aviwe akaza kurwana ku mutoya si ababyeyi twaganiriye nabo gusa kuko umwe mu bana b'umugore mukuru utarashatse ko tumufata amajwi yatubwiye ko bafite se nk'abatamufite kuko babura ibikoresho by'ishuri ndetse n'amafaranga y'ishuri n'agahinda ko guhora babona nyina na mukase bakimbiranye bikabatera intimba
nicole ibi bikwiye kuba isomo ku bantu batekereza guharikana cyangwa se babikora bihishe yego si byiza habe na gato reba nk'ukuntu imiryango tumaze kumva ivanye ntibikwiye nimba dukeneye iterambere mu miryango yacu abakunzi bacu bashobora kutwohereza ibitekerezo byabo kuri zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri umunani kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri turagaruka mu kanya nyuma y'indirimbo simparara y'abasore bahuriye mu itsinda rya super level abo ni urban boys na mico the best
ndagukunda ndaryama nkakurota mu gitondo nkafata ifoto yawe simarara bebiyo simarara mariyo simarara dari simarara simarara simarara kandi dukomeje ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika kuri mikoro ndi kirisipe mizero hamwe na mugenzi wanjye nikora umuziranenge eugene igena niwe uhagarara iki kiganiro turi kuganira ku buharike nk'urufunguzo rw'amarembo y'ubukene n'amakimbirane mu muryango reka noneho twumve icyo amategeko abivugaho ni mu kiganiro hamwe n'ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa boneza ngo bafite uburyo bahangana n'iki kibazo nitwa jean claude mbanzabugabo abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Boneza mu karere ka rutsiro se jean claude amategeko avuga iki ku buharike amategeko ku bijyanye n'ubuharike ntibwemewe umunyarwanda wese yemerewe kubana n'umugore umwe bashyingiranywe ku buryo buzwi n'amategeko kugeza ubu ngubu mu murenge wa boneza ikibazo cy'ubuharike kigenda gicika buhoro buhoro kuko kugeza ubu ngubu abantu bari munsi y'imyaka mirongo ine n'itanu icyo kintu cyo bakivanyemo abo tukibona kugeza ubu ni abantu bakuze bashatse kera ku buryo bimaze igihe kirekire babana n'abagore babiri cyangwa se n'abarenze ese ubuharike bwawe buri ku kigereranyo cya kangahe muri uyu murenge wanyu ugereranije ubuharike ku ngo zisanzwe ntabwo bari hejuru y'abantu batatu ku ijana ugereranije n'abatuye umudugudu cyangwa se akagari ndetse n'umurenge tubwire muri make noneho nk'ingamba mwebwe mufatira abantu baba baciye inyuma b'abashakanye bakajya kubaharika kugeza ubu mw'uwo murenge ushatse guharika twebwe icyo dukora kandi afite umugore basezeranye ku buryo bwemewe n'amategeko akiriho bataratandukanye ku buryo buzwi n'amategeko ubu umugore wa kabiri tumusaba gusubira iwabo bitaba ibyo ngibyo akaba yanakwirukanwa akajya agasubiraho ku babyeyi be kugira ngo adateza umutekano muke muri rwa rugo asanzemo umugore n'umugabo nicole nyuma y'iki kiganiro ubuharike ntibukwiye muri iki kinyejana tugezemo birumvikana kuko bidindiza iterambere muri rusange mu gihe twatangiraga iki kiganiro twababwiye ko ikinamico nyiramubande iri buze kudufasha kuryoherwa n'iki kiganiro reka tuyumve dore ko igeze ahateye amatsiko kurushaho
igarura amajwi y'amahoro ubushize soronga yashaka kumenya umukunzi wambabaza uwo ari we byagenze gute asanze ari habana umuhungu w'umwanzi we gatsimbanyi kurikira umukino rwanda
kuriya muhungu yitonda se soro urumva umuntu yaba amuhemukira amuziza iki burya erega umubi ni se gatsimbanye burya afite umutima nk'uw'inyamaswa y'inkazi ca amaraso ari muri sare no mu mwana we Mm. ariko papiya karame soro waba umupfayongo rwose nkanjye se urantangiye oya dore asigaye yarihaye n'ibintu byo kwizana hano Mm? uzi ko ngo asigaye akundana na mbabazi wa mwana mwishwa wanjye reka da none yaba yaroherejwe na se gatsimbanye ngo amushake ubucuti mu rwego rwo kudutata mu nkambi cyaba ari ikibazo gikomeye soronga we umva sha uzi ko ukina Mm? ahubwo tugize ibyago bagakundana bikomeye urumva urwo rubwa nazarukizwa n'iki koko Mm? ngo nyirarume ataye umwana mu banyamahanga abanyamahanga b'abagome banakennye ibyo ni byo byambabaza rwose rero soronga ndumva ikibazo rwose kiri gufata indi ntera kirakomeye Mm? gikwiye gufatirwa ingamba amazi atararenga inkombe uriya mugabo yaheze ko azihorera none isoro duherehe dukemura ikibazo
nange reka mbashimire ubwitange mwagize mugakora nta nyungu y'amafaranga mutegereje Mm, kugira ngo igitaramo twakoreye mu nkambi ya rwejuru kigende neza uzi amafaranga abantu bampaye bamperesita ngo nzi gucuranga neza abisha mbese nzakugurira pe
ahubwo njye ndumva twatangira gutekereza hari igitaramo cy'ubutatsi wazajya gikorera tugatangira gushaka n'ibyo tuzakorera
ubwo se situzakora nta defirede monde ya miliyoni pe nuko nawe mbona yatangiye gusiba kandi ubushize yari yavuze ngo agiye kuvugana n'umuterankunga
minyoni yambwiye ko yumva arwaye ubwo rero twareba ibindi dukora hari abantu bitabiriye ibirori byacu bifuje ko ubutaha uriya mukino twaza gukinira muri santire ya ruhizi murabyumva ute
alo wi ndakumva minyo Eh, ntureba se noneho ko wa- wabaye umwana mwiza ukanshimisha wageze mu rugo amahoro se yego nahise mu rugo ntabwo wagutonyeje ko watinze gutaha wapi
maze ndimo kubabara kubera ibintu wankoreye oya humura
ni akazi kawe rwose uzi ko nasibye kujya ku ishuri yo ihangane sha kandi humura ntacyo uzaba sibyo uzamenya neza ubutaha
uri ikigome gusa gute se sha n'ukuntu wari wambwiye ngo uragira gahoro ku buryo ntababara oya sha humura ntacyo nagutwaye maze papa yambwiye ngo aranjyana kwa muganga ngo ngo iki
ubu se ko ndavuga ngo iki koko ngo ngo kwa muganga ntutume kugera kwa muganga minyo urumva byadukoraho urumva U- umubwire ko ibyo urwaye bizikiza bidasabye kunywa imiti wumvise
none se agutwaye iki muyo habana ni umuhungu mwiza rwose nta n'umutima mubagira pe kandi rero nafashe umwanya uhagije wo kumwigaho ngo mwigaho Mm.
wavuze ko aribo batwizehora oya uzi ko burya ngo yoherejwe na se ngo dushakeho ubucuti kugira ngo ajye amujyanira amakuru gutisu ubundi baturimbure twese ariko wowe abagome ntabwo ubazi nabamenya nese ntari umugome gusa muyo uranamubeshye habana yatangiye kunyaka urukundo kera n'ayo makimbirane yanyu ataratangira kuba none ngo yoherejwe na se ahaha
ariko ubona utanyumviye wazumvira ndeko ndakumvira Baba.
kandi nawe urabizi ndakubwiye ngo niba ushaka ko tubana mu mahoro muyo namwikuramo uhagarike iyo mikururano yawe ufitanye na habana namwikuramo kandi umenye ko njye mvuga rimwe ntunze cyangwa niba utabishaka u- uhisemo ku- kuzibana
sabona urabishiriza ra ku muntu ugaragara ubudatuza niko wasutsemo amazi numva umwuka inaha hose yewe ni urukarangwa gusa ahubwo baraduhitana ngo twongere twakize ahubwo nawe ubanza washonje nabyo byabamo ariko uretse ngengenye reka reka haracyari akanya ahubwo ahubwo nari nibagiwe kukubwira inkuru ubukungu bwaje se ariko umuhungu wawe habana wabona koza ni mu kazana byihuse waba kazana ni ukuri kubaha kandi none ni akazi ke rwose none kubona naho nari kuzamuha ngo yubake se bahajyanye ngo murishyure ngo ibitaro none uragira ngo ngire nti ntacyo twa- twabishakisha none ariko si uwo kukazi- mukazana wababonanye oya
ni uwahise yewe reka narebye muri telefone ye muri telefone ye mbona ifoto iri imbere ku kirahure nsanga hariho umukobwa w'igitangaza umukobwa ndakubwiye ngo anduta ntarutwa nageranyije bidashoboka da undi wakwiruka kuri iyi si mubajije arambwira ngo ni sheri sheri sheri sinahari umukobwa witwa sheri wabo erega ni wa mukobwa wo mu muhanda wamudodeye imyenda
ntibishoboka rwose umuntu mu nkambi ntabwo yankandagira mu muryango
ako se wabaye uti ngewe gatsimbanye imena ruzinjira bake ntibibaho yaba data we burya ngo akamasa kazavamo inka kazivukamo kuko ariko gatsimba ubu abana namugira niko niko kariya gakobwa kinyinya nk'iy'urutozi n'urubavu ruto njye nta ndahe yo mu nkambi si keza koko hari icyo gatwaye ngaho reka tubyemere nibaramuka basubiye mu gihugu cyabo uzajya gusaba n'indege ayo mafaranga uzayakura tuzajye bose ko baje n'amaguru ku baje bahunga se wowe uzajya uzaba uhunga iki?
yego ko
uzi ko wagira ngo sinzi ukuntu umeze koko yewe ntibishoboka rwose eh?
minyo mbonye ntatamva ku ishuri ngo mbure kuza kureba uko umerewe kandi namenye ko urwaye urakoze pe uri kubabara hehe se nyine shabiju Hmm.
ndi kubabara mu nda cyane ariko ndi kumva mfite n'umuriro mwinshi yewe niba ufite umuriro rero ubanza ari malariya koko se bakujyane kwa muganga utararemba cyane ariko se ko numva nta n'umuriro ufite nyamara ndawufite Mm. ni ukuri minyo bakujyane kwa muganga nibwo baramenya icyo urwaye oya shabiju ntabwo nshaka ko banjyana kwa muganga Mm.
no mu rugo nabahakaniye nizere ko ndi bukire ndabyizeye neza pe
ariko minyo indwara urwaye ni bwoko ki yatumye usiba ku ishuri kandi uzi ko twari kubazwa uzi ko wanatsinzwe none nta n'ubwo ushaka no kujya kwa muganga Mhm.
uri mu mihango se oya ntabwo nyirimo pe ariko uzi n'ibindi minyo icyo ngiye gukora ngiye gushishikariza ababyeyi bawe ngo bakujyane kwa muganga Oya, nonaha Habijo, Mm.
oya, have ni ukuri none se urembeye hano uretse nkubwire uretse nkubwire none se ninkubwire icyo nabaye urangirira ibanga ntabwo umvamo
uyu mwana w'umukobwa ukiduhe ntiyamwangije nabibwira ab'ijuru azagira ibanga kiduhe wangiza abana naho ubutaha byose by'u rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari niko urumva ibibazo tonto kiduhe yateye minyoni nk'abakobwa twagombye kuvanamo isomo rikomeye bashiki bacu rero nimube maso ejo hanyu ni heza niko umunyarwanda yagize ati n'umubyinnyi ubyina neza ageraho akava mu rubyiniro twizere ko ntacyo twahisha abakunzi b'iki kiganiro birumvikana twakoze uko dushoboye ngo iki kiganiro kibanyure ndabona amasaha yatugendanye reka tugihinira gusa mbere yo gushyiraho akadomo hari ibyo twaganiriyeho nicole aha kirisipe kuri uyu munsi twaganiriye ku buharike nk'urufunguzo rw'amarembo y'ubukene n'amakimbirane mu muryango urubyiruko rwavuze ko ubuharike buterwa n'amarangamutima ndetse n'irari ry'ubikoze twumvise kandi amakimbirane ahora muri umwe mu miryango byabayeho ndetse n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka rutsiro yavuze ko amategeko y'u rwanda atabyemera ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wakohereza ubutumwa bugufi kuri nimero igendanwa ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ikiganiro cy'uyu munsi reka tugihinira aha kuri mikoro na rikirisipe mizero mfatanyije na mugenzi wanjye nicole muziranenge roger nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro radiyo